iyi mwumva ni ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu twumvikanira kandi kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanjye aloyizi bigirimana na tomasi kamirindi
nibwo turashima ntitwagaye hari abantu bavuze ngo hari ibyayangaye nta na gato we tumaze kwihweza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sida benshi bita diverigence atangiye ni uvuga ica mbere naho bavuga yuko habuba ibiganiro hagati ya leta n'imigwi igwana mu Burundi nta migwi igwana ihari uyu ni terasi ntahiraja umwunganirizi w'umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no gukundanisha abarundi yari arongoye intumwa za leta y'u Burundi mu biganiro vyariko bibera i Arusha jewe nk'utwara nakese nabyakiriye neza kuko byari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe uyu nawe ni aloyizi baricako atwara umugambwe ranake uri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nawe nyine yari mu biganiro i Arusha
izindi ngingo z'ingenzi mu karere abaturage mirongo irindwi ku ijana b'abanyarwanda ntibazaba bafite amashanyarazi nyuma y'icyerekezo makumyabiri makumyabiri nk'uko byari biteganijwe naho mu karere nako mu makuru yo hirya no hino ku isi abasirikari cumi na bane ba tanzaniya bari mu butumwa bwa oni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bishwe mu gitero
abiyamiriza ingingo ya leta wa perezida- uh, perezida donald trump wa amerika yemeza yerusalemu kuba umurwa mukuru wa isirayeli barabandanya mu makungu imiriro y'inkazi imaze guhitana amahegitari arenga ibihumbi amajana ane muri california mu burengero bwa leta zunze ubumwe za amerika izi ni zimwe mu nkuru tubashikiriza hamwe n'inkuru zo mu karere k'ibiyaga binini
duhere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko twari tumaze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi abasirikare ba monusco cumi na bane baba- n'abanyekongo batanu baraye biciwe mu gitero cy'abantu bataramenywa bataramenywa neza ni mu ijoro ryakeye ryo kuwa kane rero ryashyiraga uyu wa gatanu abandi basirikari mirongo itanu na batatu ba loni bakomeretse imitwe itandukanye ifite intwaro ihora irwanira mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyane cyane kubera umutungo kamere igitero cyabaye mu karere ka beni mu ntara ya kivu ya ruguru ni mu burasirazuba rero bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida wa sosiyete sivile y'ibeni gilbert kambale yabwiye ikigo ntaramakuru reuters ko abasirikare batewe ari abatanzaniya abari abanyekongo rero bishwe nabo bari bagiye kubafasha amakuru muri afurika kandi ibihugu bibiri byo mu karere k'ubuseruko bwa afurika bivuga ko ingingo perezida donald trump yo kwemeza yerusalemu kuba umurwa mukuru wa isirayeli bishobora guteza ibibazo kandi bikavyura n'imvururu ku rwego mpuzamakungu umushikiranganji wa somaliya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yasavye kuri uyu wa gatanu ah, leta ya amerika kwihweza ku ngaruka mbi iyo ngingo ishobora gutera mu karere k'abarabu hamwe no ku isi muri rusange ahamagarira kandi abarabu n'abayisilamu kongereza utwigoro mu kuronderera inyishu abanyepalestina kugira uruhagarara muri ako karere ruhere leta ya somaliya yavuze ko ifa- ifatanije n'abanyagihugu bayo biteguye gushigikira abanyepalestina kurwanira agateka kabo igihugu kibanyi ca jibuti naco kivuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu jibuti gitangaza ko gishigikiye umugambi wa leta zibiri kugira amatati hagati ya isirayeli hamwe na palestina abandanye kuri ayo makuru nyene kandi igipolisi ca israeli cateye ivyuka bibabaza amosozi ku banyepalestina bari mu myigaragambyo i betelehemu kuri uyu munsi wa gatanu umunsi wari wiswe kwari uwo kugaragaza ishavu ku banyepalestina inyuma yaho ku munsi wa gatatu perezida trump wa leta z'ubumwe za amerika nk'uko narimpeje kubivuga atangarije ko yerusalemu ari umurwa mukuru wa israeli igipolisi ca israeli cafashe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano mu gisagara ca yeruzalemu abantu baharurwa mu bihumbi bagize imyiyerekano kuri uyu wa gatanu mu bihugu vyinshi vy'abarabu n'abayisilamu biyamiriza ingingo yafashwe na perezida wa leta z'ubumwe za amerika yo kwemeza yeruzalemu nk'umurwa mukuru wa israeli nta bantu baravuga ko bahasize ubuzima muri iyo myiyerekano yabaye inyuma y'amasengesho y'abayisilamu yo kuri uyu munsi wa gatanu kandi abayitavye babaye bake ugereranije n'uko vyari vyitezwe
radiyo ijwi rya amerika polisi mpuzamahanga interpol yataye muri yombi umuholandi witwa gus kuwenhoven uregwa uruhare mu ntambara yo muri liberia kuwenhoven yafatiwe iwe cape town muri afurika y'epfo ubucamanza bw'ubuholandi bwahise busaba ko atahurwa akajya gufungirwa mu gihugu cye mu kwezi kwa kane gushize bwamukatiye adahari umunyururu w'imyaka cumi n'icyenda kuwenhoven afungiye by'agateganyo ku cyicaro gikuru cya polisi ya cape town uyu mugabo gus kuwenhoven afite imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko yacuruzaga intwaro z'amagendu kandi yari inshuti cyane y'uwari inyeshyamba waje no kuba perezida wa liberia charles taylor ubucamanza bw'ubuholandi bwahamije ruriya kuwenhoven ibyaha bigendanye na ziriya magendu z'intwaro yagurishaga kwa charles taylor hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'uw'ibihumbi bibiri na gatatu kandi byari binyuranyije n'ibihano byari byarashyiriweho liberia n'umuryango w'abibumbye ubucamanza bw'ubuholandi bwahamije kandi kuwenhoven n'ubufatanyacyaha mu byaha by'intambara muri gineya na liberia nk'uko bubisobanura intwaro kuwenhoven yagurishije magendu kwa charles taylor zakoreshejwe muri ibyo byaha mu ntambara rero yo muri liberia kandi yagize n'ingaruka no muri gineya naho charles taylor nk'uko mubizi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho sierra leone rwamukatiye igifungo cy'imyaka mirongo itanu rwamuhamije ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara yayogoje sierra leone kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe iki gihano cya charles taylor cyemejwe burundu no mu bujurire mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu urakoze thomas turagaruka muri leta z'ubumwe za amerika bazimya imiriro barabandanya guhangana n'imiriro y'inkazi mu bumanuko bwa california ni muri leta z'ubumwe za amerika kuri uyu wa gatanu ukaba umaze guhitana abatari bake umaze gutandukira murambarira uburaruko bw'igisagara ca san diego mu minsi itanu iheze uwo muriro umaze gusambura inyubakwa zishika amajana atanu abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo icenda bakaba baramaze guta ingo zabo abazimya imiriro barenga ibihumbi bitanu n'amajana indwi bafashijwe na za kajugujugu bariko barafasha gucucagira amazi mu bibanza bitandatu uwo muriro uvugwamwo kuva ku munsi wa mbere radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wezi itatu radiyo yacu voa akadomo kome kuri facebook naho ni voa radiyo yacu mu ijambo rimwe amakuru yo mu biyaga binini ibiganiro bihuza abarundi byarangiye inyuma y'iminsi cumi n'itatu ata amasezerano atewe ko umukono leta y'uburundi irashima kuko ku bwayo cari ikiyago gisanzwe uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabwo ruvuga ko kwabaye uguta umwanya kuko ku bwabo ata amasezerano yabonetse pierre claver niyo nkuru niho yari nta masezerano yatewe ku mukono nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro byabonetse umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yagerageje guhuza abanyepolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse ariko biragorana ico bitumye ni uko hahatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe iyegereye hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta muri iyo nama yamaze umwanya urume rumara umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro yemeje ko agiye gukora wenyene icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose maze azogihe abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko aba ari bo bazofata intumbero ya nyuma uburongoye intumwa za leta terasi ntayiraja n'akamweme kenshi yashikirije ko ibintu vyagenze neza twebwe turashima ntitwagaye hari abantu bavuze ngo hari ibyayangaye nta na gatoya tumaze kwihweza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshya bita divergence utangije ko ni uvuga icya mbere naho bavuga yuko haba ibiganiro hagati ya leta n'imigwi igwana mu Burundi nta migwi igwana ihari ni ukuvuga yuko hari abantu kumbura bafise bagomba gukingira abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi babishyire mu migwi igwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagaburanyama ikindi cya kabiri ntibirenga ni ukuvuga nicyo bita guku guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa mu barundi bitabwaza ubutegetsi bari kuri rwa rutonde rw'abantu mirongo itatu na bane barundi bari gutungana bwo Burundi ushaje leta yifata kibanza kuvuga gusubiramo inzego z'umutekano urumva rero ni ibintu by'amagaburanyama canke bafise ubundi mugambi naho biri uko urundi rwande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa n'uko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkoramutima aroyeze barica ko n'umwe muri bo atwara umugambwe ranake jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko byari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'uburundi urumva rero ko ntawuryoherwa umuntu ari kuryoherwa hagize kivamo ariko uyu muntu yuvuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cakozwe mugabo igikorwa carakozwe ariko ntigishimishije kuko cari gushimisha iyo havamwo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri izi ngorane barimwo oya bw'izo nshingiro ntiduhuriza kuryoha inyanyigwa ubwiza nshingiro guhinyanyurwa ni uburenganzira bw'igihugu ni uburenganzira bw'abarundi ariko icyo tuvuga ni uko ryari guhinyanyurwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyurwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cyacu amashami yigenga arashima ko ibwirizwa shingiro byabonetse ko ari ikibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba gabriel fyiri atwara orikome ibyo twahora tugwanira amasezerano yarusha hamwe no kubahiriza ibwizwa shingiro ibyo ubu bose abaje muri ibi biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwizwa shingiro mugabo uno munsi icyo kibazo cyagiye mu bibazo ni ukwita biri mu matati ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishyira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya suverinete ni ukuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge ni ubw'abarundi bose nabajije intumwa ya leta ko umugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugiye guhagarara terasi ntayiraja aha yishuye yitwengera cyane rwose uti kubera iki ku isi nzima ni ukuvuga n'ikigirwa hanze soso de kese de souveraineté mu gifaransa ni ukuvuga ni ibibazo bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nagira nkubwire yuko harabaye integuro igiye gushirirwa abanyagihugu bayemeze uvuze ngo ibwirizwa shingiro kubera rihindurwa ugiye kubaza uwundi muntu ubu uhejeje guhonyanga zango tubwira shingiro nakubwira abo bari abandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mu kubivuga bigize iyo bagize icyo bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu mu rwandiko rwa mukapa harimo ibyo abo banyepolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ibyerekeye ingene hoshirwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi iruhande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhurizako harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari aya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko ni ugusubira kunagura imigenderanire y'uburundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze none reka tuva rusha tujye i Kigali dusange Asumta Kaboyi atubwira ukuntu abanyarwanda mirongo irindwi ku ijana batazaba bafite amashanyarazi mu bihumbi bibiri na makumyabiri nk'uko byari biteganijwe nguyu rero asumita kaboyi leta y'u rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abanyarwanda bagera kuri mirongo irindwi ku ijana bazaba bafite amashanyarazi kugeza ubu abagera kuri mirongo itatu na bane ku ijana nibo babashije kugezwaho amashanyarazi abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyoka amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona bamanitse inzinga ngo tuzabona umuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye ugeze nk'umu hasi wasanga ibitsinga bitamanitse hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kuhacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera ni ukuvuga ngo iyo bakije imashini twebwe turi gukora mbese ni kogosha nk'umuntu umuriro uhita uzima radiyo wenda ya saniteke iravuga televiziyo yo n'abazifite kandi baraziguze barazibitse ampuri iriya radiyo nini urayireba ntibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro tubona ko ari kuzerera ko ari twese dore dufite umusatsi leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igeze amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujijwe gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi ncana intuza itoroshi cyangwa naba nabonye amafaranga yo kugura buje nkakora ncana haje udusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha nyine iyo ubukene buje ntabwo wajya gucana amashanyarazi ufite ubukene iyi kashipa uyimaranye igihe kingana iki uwo nasanzemo nawe narabukoresheje urashira ubundi arekera kubera ko nta mafaranga nta n'ubuzi uko ikora kuko utarongera kuyikoraho oya ntabwo ntabwo nigeze kuyikoraho rwose ntabwo nongeye kuyikoraho bitewe n'uko amafaranga ntayo sinzi ukuntu nabigenza hano iwanyu uko nabonye mufite amashanyarazi mujya muyacana ntabwo tuyacana washijemo twacanye bakiyaduha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga kashepo irahari ariko itara ntaririmo ubwo nijoro mubonesha gute ntabwo muraricana mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe twegeje kuyacanaho leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi perezida paul kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero cy'ijana ku ijana mu gihe ubu abafite amashanyarazi bakiri kuri mirongo itatu na bane ku ijana minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi umwaka utaha wa bibiri na cumi n'umunani uzarangira ingo ibihumbi magana atanu zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu rwanda ngo adusobanurire neza aho iyi gahunda igeze ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze avuga ko afite indi mirimo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamundungikirije ngo ndumurongere
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
amakuru yo mu bihugu binini tuyabandanirize mu Burundi kuva ku munsi wa mbere w'indwi iza gushika ku wa gatanu hazotunganywa mu Burundi ihiganwa ryo gusiganwa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace ni kuvuga yuko ryitiriwe amahoro rizo kwitabwa n'ibihugu byo mu karere ka EAC Eroje Birikaneza aratubwira iyi nkuru abazohiganwa bazokwiruka iminsi itanu ku munsi wa mbere bazohera ingozi mu buraruko bw'igihugu baruhukire ku mugwa mukuru bujumbura ku munsi wa kabiri vyaba bitekanijwe ko bava bujumbura baja inyanzarake mu manuko mu ntara ya makamba ariko bazoca bazunguruka mu gisagara ca bujumbura barangiriza igitaza mu ntara ya bujumbura bitewe n'uko ibarabara rishika inyanzarake ritameze neza abadereva bazoca burizwa imiduga bajana inyanzarake aho bazotangurira ku munsi ugira gatatu aho bazohava bajibukira sazi mu ntara ya gitega umunsi ugira kane abanonotsi bazovibukira sazi baja mu cankuzo mu buseruko naho nyene abadereva bazoca bapakirwa imiduga baja ikaruzi aho bazotangurira intambwe ya nyuma izobashikana ku mugwa mukuru w'intara ya gitega Kisendo Ronex Tendo umunyauganda arimo atunganyira ihiganwa amenyesha ko ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize yase bizoryitaba Burundi as a country is having a team of 32 cyclists. The Republic of Tanzania is having Igihugu cy'u Burundi gisaba dereva 32. Tanzania izoserukirwa n'abantu munani kandi ejo mu gitondo bazoshika i Bujumbura. Ubuganda buzozana abantu batanu ariko abahinga biruka n'amakinga ni batatu. Kenya izozana abantu batandatu mugabo bane nibo badereva b'amakinga. Mu Rwanda twiteze ko hazovayo batandatu mugabo kuri abo batandatu bane nibo banyonzi basiganwa ku makinga
adolphe rukenkanya nawe yahoze ari umushikiranganji w'inkino mu burundi akaba ari n'umanonotsi bazokwiruka ahamagarira abanyagihugu gushirikira abazohiganwa mu kuja kurorera mu bibanza bazocamo hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ivyo bibanza muri izo ntara tuzocamwo tubatera kamo kugira ngo bazosidukane n'iyonka baza ari benshi kugira ngo dushigikire amahoro bafate mu mugongo n'abanyonzi bazunguruka igihugu cyacu twagomba tubabwire ko ico kintu ni imboneka rimwe ni ubwa mbere kibaye mu burundi abantu rero bazoba bari kuri iyo nzira bazoza ari benshi ariko ntibatere impanuka bazororere bari hakurya y'ibarabara kugira ngo bibonere abo banyonzi abo banonotsi twese turiko twigina amahoro twese turiko twigina ubwiza bw'igihugu cyacu ubwo bwiza kisembo yemeza ko umuntu wese azi kunyonga ikinga ashobora kubwigina mu gufashanya n'abahiganwa gusa hari urutonde abibutsa umunyagihugu wese wiyumvira ko yoza muri tu di burundi pedo for peace tumuhaye ikaze ariko rero ikibazo gihari benshi baraduhamagara bavuga ngo tuje muzotumenya that's the big question you are receiving wibwira ko wanyonga ibirometero bitatu bibiri bine ukisubirira inyuma ariko nawe wagiyemo abanyagihugu bose tubahaye ikaze muri event aho mu ntara zose tugiye kunyuramo tubahaye ikaze mugabo ntabwo tubamenya ko tuduganye bazofungura iki bazorarahe kuko kenshi nibyo baduhamagara batubaza ibaye inshuro ya mbere hatunganywa ihiganwa nk'iri ry'amakinga mu gihugu cy'u Burundi inzego z'umutekano ziyemeje gucungera umutekano bazoba bariko barahiganwa n'abanyagihugu bazoja kurorera mbere y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo bwanatanze na kajugujugu izofasha muri ico gikorwa harimwo no gufata amasanamu igihugu ca sudani y'amajepfo nico gihugu c'umuryango wa EAC conyene kitazoserukirwa muri rino higanwa bitewe n'utugorane mu itunganywa ryo gushikana abadereva b'ico gihugu mu Burundi ikindi gihugu gihugu cari catumiwe muri ino higanwa nk'ikigenzi c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugabo gushika ubu ntikiravuga ko kizoza canke kitazokwitaba mu mpera z'indwi iheze hari hatunganijwe ihiganwa ryo gusiganwa n'imiduga hari naryo nyene ryari ryitabwe na bamwe mu badereva baturuka mu bihugu vy'akarere mbere uwaritsinze aba i Kigali mu Rwanda Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kanya dukomereze ku makuru ya siporo nyine nyuma y'iriya rushanwa ry'amagare eroge wika neza amaze kutugezaho muri siporo n'imikino rero ni irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'akarere sekafa amavubi azakina na tanzania ejo ku wa gatandatu uyu iri rushanwa riri kubera muri kenya ariko rero amavubi kuri uyu mukino wa kane ni nk'umukino mbese wo kuzuza umuhango mbese mureke tubaze jean claude munyandinda jean claude we wiriwe neza
mwiriwe neza toma amakuru yanyu ni meza nawe se
inange irakomeye nta kibazo niko ibi uru rwanda y'amavubi agiye gukina umukino wa kane atsindwa mubibona mute aho ngaho mu rwanda
Ah, nibyo koko toma ibyo uvuze nibyo ejo kuwa gatandatu nibwo ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi izaba ikina umukino wayo wa kane muri rino si- eh, muri rino si- si- rushanwa rushanwa rya senior challenge iri kubera muri kenya ikipe rero ikaba imaze gutsindwa koko inshuro ebyiri yabanje gutsindwa n'ikipe ya kenya bibiri ku busa ku cyumweru gishize ikipe y'u rwanda nanone iza gutsindwa na zanzibar bitatu kuri kimwe ku mukino wa gatatu libiya inganya n'u rwanda ubusa ku busa abantu baribaza bati ese byagenze bite ku mutoza antoine he antoine he mu bisobanuro atanga aravuga ati yewe inshingano zanjye cyangwa se intego nyamukuru nari najyanye muri kenya ntabwo wenda ari iyo kuzana igikombe ni ukugira ngo negure ikipe izahatana muri shani uzi ko shani mu kwezi gutaha kwa mbere ikipe y'u rwanda izaseruka muri maroke akavuga ati intego yanjye ni ugutyaza abakinnyi mba amahirwe ndeba abashoboye ariko ku rundi ruhande abandi banyarwanda bamwe bakurikirana ibyo ubucamanza gusoma bakavuga bati harimo n'amatakirangoyi cyangwa se kwikura mu isoni kuko iyo utegura ushobora kugaragaza ko ushoboye gutsindwa rero inshuro ebyiri zikurikiranye ukanganya ukagira inota rimwe ku icyenda ni ibintu bisebya nubwo wa- umutoza yasobanura avuga ko wenda ari ukugerageza abakinnyi ariko burya n'izina ribi ryo gutsindwa riguma aho ngaho tomasi ubwo rero ni ukuvuga yuko abanyarwanda nta n'igitangaza bategereje muri uyu mukino w'ejo w'amavubi na tanzania
birumvikana umuntu yavuga ko kwikura mu- ni mu- ni umukino mbese wo kwikura mu kimwaro kuko niyo u rwanda rwatsinda rwahita rugira amanota ane ku manota cumi n'abiri bivuze ko nta mahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza aho rero nta cyizere gihari cyane cyane ko nk'ayo manota ane baharanira ikipe eh, ikipe ya ya kenya ta- ari nayo yakiriye ino rushanwa irayasi yarayujuje aho n'ikipe rero ya zanzibar itandatu kuri atandatu bivuze ko n'umwanya wa gatatu ntabwo wapfa kuboneka ku buryo bworoshye mu gihe bisaba amakipe abiri kuri buri tsinda azinjira mu kimwe cya kabiri kirangiza toma ndagushimiye jean claude wikendi nziza
Eh, murakoze cyane namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri iri rushanwa rya sekafa gusa uburundi byibura mu mukino umwe bwitwaye neza cyane ejo butsinda etiyopiya bine kuri kimwe inshamake z'amakuru twabagejejeho yo hirya no hino ku isi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abasirikari ba monusco cumi na bane bakomoka muri tanzania na bagenzi babo batatu b'abanyekongo baraye bishwe mu gitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana muri kariya karere ko mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari imitwe myinshi irwana cyane cyane irwanira umutungo kamere abandi basirikari mirongo itanu na batatu ba loni bakomeretse twababwiye kandi yuko imiriro y'inkazi aha muri leta zunze ubumwe za amerika mu gisagara cya california imaze guhitana amahegitari ama ibihumbi amajana ane twababwiye kandi n'imigumuko iri kirabandanya iba mu karere k'abarabu biyamiriza iyi ngingo ya perezida donald trump yemeza ko yerusalemu ibaye umurwa mukuru wa israel ni naha rero turangirije ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mwari kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro na thomas kamirindi hanyuma na kimenyi inosenti ku buhanga bw'ibyuma arafatanije na enjeniyeri murakarama rero wikendi nziza